iyi muteze amatwi ni radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mwese mwiriweho neza radiyo ijwi rya amerika nk'uko mubizi ni ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri kugera saa mbiri y'ijoro ndabashuhuje cyane ikaze muri kumwe na thomas kamirindi
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
murisanga rero koko kuri radiyo yanyu ijwi rya amerika ejo hashize ku wa mbere umushumba wa kiliziya gatolika y'isi yose papa francisco yatangaje yuko mumbabarire arikidiyoseze ya kigali ibonye undi mushumba mushya ni musenyeri antoine kambanda musenyeri kambanda amaze imyaka itanu ari umushumba wa diyoseze ya kibungo abaye arikepisikopi wa kigali wa gatatu nyuma ya musenyeri vincent nsengiyumva wayiyoboye kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani na gatandatu igishingwa kugera mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na kane na musenyeri tadeyo ntiyinyurwa nawe uyoboye iyi arikidiyoseze gatolika ya kigali kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na gatandatu kugera mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani rero uyu mwaka musenyeri tadeyo ntihinyurwa yasezeye nk'uko biteganywa n'amategeko ya kiliziya durakano ageze ku myaka mirongo irindwi n'itanu umwaka ushize ubu rero afite imyaka mirongo irindwi n'itandatu nibwo yeguye kuri guverinoma ya arikidiyoseze ya kigali umutumirwa rero ni arikiyepisikopi mushya musenyeri kambanda ariko abamfasha bambwiye yuko hari utuntu agihugiyemo murabyumva namwe kuba yaramenye ejo yuko ahinduriwe imirimo avuye ikibungo ajya i kigali murabyumva ubu hari utuntu agitunganya ariko mu kanya gatoya rwose bumvikanye yuko araba abonetse nko mu minota ibiri itatu itanu gutyo maze rero niba abamfasha banyemereye sinzi nimba hari umuntu wa mbere w'umunywanyi w'ijwi rya amerika bambwira kugira ngo atangire nawe atubwire icyo atekereza kuri musenyeri mushya wa kidiyoseze ya kigali musenyeri kambanda bambwiye ko Gilbert ahari Gilbert we wiriwe neza
wiriwe cyane ariko rero iyo radiyo yawe iri kuvuga cyane yigabanye
yego nuko uratangaza iki rero
ku bijyanye n'uwo muhuza
vuga
ku bino genda i burundi yego washaka gutangaza iki
bashaka ati uwo muhuza none umuhuza
ku bijyanye n'uburundi wowe ntabwo aricyo turimo tuganiraho Gilbert we turi kuganira turi kuganira ku mushumba mushya wa diyoseze ya kigali ya gatolika urakoze urakoze urakoze umunsi mwiza
yego cyane muradutunga nicyo twatahuye ikiganiro ye mujye musoma kuri facebook urakoze ye radiyo ijwi rya amerika noneho turi kumwe na cedric cedric we
Mm, niyo neza yamasabiriye.
wiriwe wiriwe Mm.
nuko nuko uti iki rero
Eh, Yego, n'amahoro n'amahoro.
eh ni amahoro Mm.
avanse nanga Nu- Ah, bo- numvise umengo eh, uno muzitira ikiganiro ah, cy'uyu mu umwepisopi mushasha wa diyoseze ya Kigali.
eh Eh, ariko rero hari ikintu ntasobanukiwe iyo diyoseze ariko ntabwo ari nshasha yari ihasanzwe hari uwo yasimbuye yego namuvuze mu kanya asimbuye musenyeri vise mumbabarire musenyeri tadeyo ntihinyurwa
Mm.
weguye kubera ko amategeko uko abitegeka yeguye yujuje imyaka mirongo irindwi n'itanu y'amavuko Mm.
umwaka ushize
yego naho iyi arikidiyosezi gatolika ya kigali yashinzwe muri mirongo inani na gatandatu
Mm.
eh nuko komeza rero bandanye yego yego ah, naciye nibuka ko mpengo natwe mu gihugu cy'u Burundi ah, ah, nihenze muri ashigeseze muri ya Bujumbura eh Ah, na twebwe duheruka ku- kuronka uwundi musenyeri mushasha nkabona umengo bi- bisa navyo aha
yego kuko eh, iyo natwe muri ashigeseze muri ya Bujumbura tuba dufise eh, musenyeri Evariste ngo yagoye ariko eh, nawe kubera ko eh, imiringo vy'imyaka nawe nyene yareguye ahereza niba ntihenze n'uwahora ingozi mengo bamwita banshimiye ubusa Eh.
ndabe ndabyiyumvire yego bo jewe navuga ni ico kintu ni ikintu ciza cane ariko rero nkahamagarira aba banyepolitiki bacu bo mwa bino bihugu by'akarere ka- k'ibiyaga binini ko borabira akarorero kuri kuri izo ndongozi mm.
Eh, kuko ah, amabanga y'ubwepisopi cyangwa amabanga yo gutwara igihugu eh, ni amabanga aba akomeye cyane bisaba ko umuntu aba afite utuguvu kandi akiri umuntu ari akifu ye cedric urakoze yego murakoze cyane mugire akazi keza tamasikamiye ndagushimiye pe yego muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda abamfasha rero bambwiye yuko umutumirwa abonetse mbibutse yuko ari musenyeri antoine kambanda kugeza ubu ngubu yari umushumba wa diyoseze ya kibungo none niwe papa francisco yatoranije kugira ngo abe arikiyepiskopi wa kigali asimbuye rero musenyeri tadeyo ntihinyurwa ugiye mu zabukuru nk'uko amategeko ya kiliziya abiteganya Monsenyeri Kambanda muraho murakomeye
muriho muriho ndabashimiye cyane rwose umwanya mutuboneye ahubwo rero na- ni nu- ni no gushimira by'umwihariko kubera ko ndumva ari ubwa mbere muri iki kiganiro murisanga radiyo ijwi ry'amerika igize amahirwe yo kuganira n'umuyobozi mu rwego rw'idini ugeze ku rwego rwa eveke ubu ngubu noneho arishaveke muri mu kiganiro murisanga yego twagiye tugirana ibiganiro n'aba eveke batandukanye ariko ari ugusobanura utuntu tumwe na tumwe nayo ikiganiro kirambuye cy'isaha ni ubwa mbere ndagushimiye cyane rwose byimazeyo
Eh, urakoze nanjye ndabashimiye yego ejo rero ugira gutya umenya ko papa yagutoranije kugira ngo uzayobore guverinoma ya arikidiyoseze ya kigali yego wari usanzwe uyobora diyoseze ya kibungo ariko se Mm.
mu magambo make musenyeri kambanda ni muntu ki
Eh, murakoze ndi nari maze imyaka itanu mu bwepiskopi imyaka itanu n'amezi ane nabuhawe tariki makumyabiri z'ukwa karindwi eh, bibiri na cumi na gatatu hano i kibungo nkaba mbere yaho nari umuyobozi wa seminari nkuru ya nyakibanda kuva bibiri na gatandatu kugeza bibiri na cumi na gatatu nyine mpawe ubutumwa hano mbere yaho nabaye umuyobozi wa seminari nkuru ya kabgayi bibiri na gatanu kugeza bibiri na gatandatu mbere yaho nari nshinzwe karitasi ya kidiyoseze ya kigali niyo diyoseze imvukamo kuva icyenda n'icyenda kugeza bibiri na gatanu Eh, icyenda na ga- itatu kugeza icyenda n'icyenda nari ndi mu masomo i roma ya teolojiya hanyuma eh, nahawe ubupadiri muri mirongo cyenda na nyir'ubutungane papa mutagatifu yohani paul wa kabiri igihe aza gusura mu rwanda muri eh, m- mirongo cyenda imbare i kabgayi itariki umunani z'ukwa cyenda igihumbi kimwe magana cyenda Em, mbanza gukora ubutumwa muri seminari ntoya y'indera aho nari perepereze etide nshinzwe amasomo eh, ndi n'umwarimu Mm.
Bon, muri make ni ibyo ngibyo
mu magambo make kwigisha n'ubushumba urabimenyereye hagati aho ngaho hari umunywanyi w'ijwi ry'amerika witwa mu rwanda shyaka anakerete ntabwo yatwandikiye aho ari ariko yanditse ati musenyeri kambanda mwifurije kuzagira ubutumwa bwiza ngayo nguko Nu- Eh, arakoze cyane Hmm.
ye none se monsenyeri kuba umukuru mu bareshya ko ari imirimo ikomeye
Eh, birumvikana ntabwo ubuyobozi bworoha Eh, kuko bisaba kumvikana n'abantu mukajyana ariko nk'aba bayobozi mu kwemera twebwe ni uko ntabwo aba ari wowe uba uri intumwa y'imana ukababwira rero icyo ubutumwa bw'imana buvuga hari abakwemera hari ababwakira mukajyana hari n'abatabwakira ariko muri rusange ubundi abanyarwanda bakunda imana ibyo rero bituma n'ubutumwa bwacu eh, usanga buhimbaje
Monsenyeri hari umbabarire hari ubu- ubu- muri mirongo cyenda na kane nigeze kwitera hejuru ndakaye cyane nari narahungiye muri hoteli de mille corine noneho rero hari padiri uh, mbu- mbuze uko mbivuga mu kinyarwanda tresage mbuze uko mbivuga mu kinyarwanda musenyeri nikodemu Mm.
twari turi kumwe hagati aho ngaho iwacu n'isave hari i butare nuko ndamubwira nti Mm.
monsenyeri ni ukubera ariko ko wari uvuze ko abanyarwanda bakunda imana bumva ubutumwa bwayo None ndamubwira nti ariko se kiliziya gatolika imaze imyaka ijana yigisha inkuru nziza itanga ubutumwa bwiza none dore ibyo turimo ibi ngibi se ni ukuvuga ko tuvi- tumvi- twumva imana twumva ubutumwa bwayo cyangwa se mwebwe mubutugezaho nabi
Mm.
monsenyeri wabivugaho iki
Eh, nibyo ubundi kwigisha nabigereranya no no no kubaka Mm,
iyo wubaka eh, ukenera kuba warabyigiye uri umu architecte kugira ngo wubake inzu ikomeye n- y'igorofa mhm, bigusaba amafaranga bigusaba igihe ariko iyo uvuze ngo iyi nzu tuyisenye mm, ntabwo bisaba uwabyigiye mu architecte kugira ngo busenye inzu nta n'igihe bisaba mu kanya gato abantu baba bayishyize hasi mm, nta mafaranga bisaba kugira ngo usenye inzu na no kwigisha ukubaka umuryango w'abantu bakaba abavandimwe bagakorana bifata igihe bisaba imbaraga ariko gusenya wa muryango ni ikintu gi- cyoroha cyihuta mm.
na natwe rero buriya niko niko byagenze abantu ba- bamaze igihe ari abavandimwe ari inshuti ubwo bucuti barabwubatse mu gihe kirekire Mhm, mu bwitange na no kwigomwa za sakirifisi igihuha kimwe gishobora kuza kuba eh, gusenya wa mubano mm, ibyo rero nuko umuntu kamere muntu yaramugaye eh, kuva ku cyaha cy'inkomoko abangukirwa n'ikibi kurusha icyiza Mm.
Eh, niyo mpamvu rero dushobora kubaka sekiba gasenya twongera tukubaka ariko eh, no muri ibyo bihe bikomeye haba harimo abatwarwa nabyo ariko harimo n'abantu b'intwari Mhm.
baba baba abakirisitu bakitanga Mhm.
bika- bikabahenda bikabahenda kuko bishobora no kugu- kugusaba ubuzima Mm.
Mm.
Musenyeri ndagushimiye kuri icyo gisubizo nibutse abaduteze amatwi yuko turimo tuganira na musenyeri kambanda ubu ngubu rero wayoboraga diyoseze gatolika ya kibungo ejo kuwa mbere papa francisco akaba yaramugize arikepisikopi wa kigali akaba rero azasimbura musenyeri tadeyo ntiyinyurwa wari umaze imyaka makumyabiri n'ibiri ayiyobora kuri telefone turi kumwe na rafiki rafiki we
wi ufite akabazo cyangwa igitekerezo
hari akabato yego
Eh, umutumire maje kumuramutsa yego arakumva nshaka kumubaza Mhm.
e- ese ko eh, abantu basanzwe birega ku- kuba- ku- ku bantuza ku bapadiri Aba- aba- abapadiri nabo bakajya kwiga kuri ba musenyeri umusenyeri we batajya kwirega hehe
reka kwisubiriza
kandi yego
nkongera nkamubaza ati iyo bayize nk'amashuri angahe hose hamwe yose hamwe Eh, amashuri nyine eh, ati iyo bayize amashuri angahe
Wa- wari watangiye iki kiganiro
urazi nagitangiye nagifatiye hagati eh kuko yari yayadondaguye yose Eh, noneho ahubwo nawe ndamusaba icyo ngicyo aba akihoreye kugira ngo duhe umwanya n'abandi agusubize gusa kuri kiriya ngo cyo kwirega
eh, ahubwo we nkugire inama uze gusubira inyuma niturangiza ikiganiro noneho wongere ucyumve kuri interineti kiba gihari
eh, ye ndagushimiye rafiki we
eh, aje atakazi keza ye urakoze eh, abwiriza aba- ah, nyine atanga ubutumwa
ye nuko uretse ko jewe igeze ko jewe egeze kateka ntayemera
ni uburenganzira bwawe ariko rero ntabwo ari cyo turimo tuganiraho urakoze yego gusa nyine ndamwifurije amahirwe maso mu kwigisha ye komera Eh,
monsenyeri alo Hello?
Eh, nari ngize ngo telefone yacitse rafiki w'umurundi sinzi nimba wumvise ikibazo cye Eh, namwumvise yego
Eh, ubwo niba numvise neza kwirega no- no gusaba penetensiyo nanjye niko nabiketse
penetensiyo ni ni isakaramentu isakaramentu rero ritar- ritangwa n'umusaseridoti ni ukuvuga uwo twita mu padiri mu magambo make padiri yego mu magambo make eh cyangwa n'umu- n'umwepiskopi abanza kuba padiri padiri Ah, Na- Eh, na papa mu- nuko isakaramentu niko bimeze.
ry'ubusaseridoti ririmo ibice bitatu ubudiyakoni ubupadiri n'ubwepiskopi mm,
eh, amasakaramentu rero nko gu nko- nka penetensiya atangwa n'umupadiri cyangwa umwepiskopi
yego umwepiskopi rero ashobora gusaba penetensiya cyangwa kwirega ku wundi mwepiskopi cyangwa se no ku mupadiri uwo ari we wese mm,
aba abifitiye ububasha bwo ku- kumuha penetensiya no kumuha busorusiyo ye Eh, ndumva bisobanutse
mhm.
kuri telefone dufite kandi eliyezeri eliyezeri we wiriwe
Mwiriwe mwiriwe.
akabazo cyangwa igitekerezo
Eh, je nta kibazo nari mfise Mm,
ahubwo cyari igitekerezo kubwo eh, Imana yamuteye iteka mhm,
eh, ikamushyira muri aba mabanga iki gihe akaba ageze ku iyo ntambwe ishimishije
yego
eh, akomeze eh, kuragira intama neza nk'uko imana yazimuhaye kubera ku munsi w'imperuka n'icyo nyine azohemberwa Mhm.
ikindi naco akomeze eh, gusengera intama ziwe kugira ngo azozishikane amahoro Mm.
ariko rero ikintu nashatse kuvuga
komeza
eh, ikintu nashatse kuvuga mwa bino bihugu byacu navyo nakomeze kubisengera kuko eh, biragoye cyane uko turata turi mu njyane nyinshi mugire ibihe byiza ye urakoze ryezeri we
okay okay nari mu kirundo ye uri mu kirundo nuko okay mbere y'uko musenyeri kambanda agira icyo avuga kuri bya erizeri reka duhe n'ijambo fabrice nawe umaze akanya ategereje fabrice karame karame purayi rwanda
urakoze cyane uratangaza Yego, iki ufite akabazo cyangwa igitekerezo
eee karahari yego mbanje kugusuzaho kamirindi yego komera yego no kambanda nawe nagire amahoro n'iy'imana arakumva rwose Eh, Eh, urakoze.
turi kambanda we muri aho uraho uraho yego ndagira ngo nguhe felicitasiyo kuba wemeye kuza kuyobora hano muri kigali rwose
Eh, urakoze cyane
Eh, ni ukuri twishimiye uburyo waje kutuyobora kandi natwe tuzagufata inyuma tuzagushyigikira tuzagerageza gukora ibyo gatolika byose igena ndetse ntabwo Mm.
tuzakunanira mu by'ukuri twishimye turanezerewe ariko nawe nagira ngo nkwibarize ikibazo
Eh, Eh, ubundi ko tumaze iminsi twumva ko aho mu burayi abapadiri batera inda abana bato bakanahohotera abantu ese Mm.
twebwe nko mu rwanda tuzi ko harimo nk'abapadiri bakora ibyo byaha kandi bakaba batabasha kujya ahagaragara mwamuteganya iki Mm.
ndetse ingingo mwaba mufashe ni iyihe
mm.
fabrice urakoze rero Eh, ikindi nashaka kumubaza Eh, ufite akandi kumubwira, kabazo yego
eh, bagira ngo Mm.
mwibarize ese mu by'ukuri yaba yuje imyaka ingahe kubwo ntabwo nabikurikiye neza ubwarutse nari mugiyemo bituma ntabikurikira yaba yujuje imyaka ingahe y'amavuko Ese wa- Eh, Eh, imyaka y'amavuko yavutse ryari akaba yujuje imyaka ingahe
reka ahita agusubiza rero fabrice za murakoze murakarama murakagira amahoro y'i rwanda komera rwose Eh, urakoze ye sinzi niba n'uwa mbere hari icyo bivugaho Eh, wari umubanjirize yavugaga ko ndamushimiye cyane kuko anyifuriza ubutumwa bwiza kandi nkaba namusaba kunsabira hamwe n'abandi icya kabiri nu- ni uko yavugaga gusenga koko ubutumwa bwacu busaba gusenga nk'uko nari nabivuzeho abantu bagira intege nke ntibumve ijambo ry'imana ngo barikurikize bikavamo na- n'imidugararo umubano mubi urwango n'intambara ni impamvu yezu yadushishikarije gusenga ati musenge kuko umutima wifuza gukora icyiza ariko umubiri ukagira intege nkeya Mm, isengesho rifasha eh, umutima kugira imbaraga ukaganza intege nke z'umubiri ndamushimiye rero kandi mukomereze aho ngaho turifatanyije mu isengesho mhm.
Eh, naho ku kuri iki kibazo cy'abapadiri eh, mu burayi ni ikibazo koko kimaze igihe kiriho na hano muri amerika Um, eh, no muri amerika Mm,
Em, nani wacu umurongo twafashe wa kiliziya muri rusange ni uko nyine abapadiri bahemuka gutyo kuko baba bahemukiye icyizere bagirirwa noneho abana abana ni abamarayika ni abaziranenge tuba tugomba kurengera ubwo rero natwe hano hari amategeko turimo gushyiraho eh, ad- yongera twasanzwe mu gukosora eh, no kugorora ah, ababa bashobora kugira guhemuka nk'uku nguku kuko biba bibabaje Mm.
Mhm.
hari naho ariko icyo kibazo mu rwanda muri kiliziya katolika mwari mwahura nacyo cyabo cy'abapadiri bashobora kuba bafata abana ku ngufu
eh, ntabwo turahura nacyo Mm.
nabura nko muri diyoseze yanjye sindahura nacyo Mhm.
nta n'urubanza ndumva turagira eh, ariko tugomba eh, gukumira Ye.
Urabona ibyo ni ibintu bikorwa mu mu bwihisho eh, ariko nta ki- ntacyo nzi kirajya ahagaragara Mm.
Mm, ubu tugize imana twakumira nti- nti- ntibitugereho Monseigneur, eh, fabrice ya- yanakubajije ati ese ufite imyaka ingahe wavutse ryari
Ah, nabyo- navutse itariki icumi z'ukwa cumi na kumwe mirongo itanu n'umunani ubwo ni ukuvuga ko nujuje imyaka mirongo itandatu n'iminsi mike ye Monseigneur, Mm.
hari akantu uvuze ngo bagusabire n'umushumba wa kiliziya gatolika y'isi yose papa francisco akimara gutorwa yavuze icyo kintu ati munsabire nyamara nkanjye nanjye ntabwo nkuze cyane ariko nta nubwo niba utanange ufite imyaka mirongo itanu n'irindwi nakuze numva ahubwo ari abapadiri ari mwebwe mudusabira none kuki muhinduye
Eh, ntabwo ari uguhindura ahubwo ni uko dusabirana twese Ah, ntabwo dusabira ni uko dusabirana twese ubwo rero icyo kintu cy'abakirisitu gusabira papa abepiskopi abasaserdoti wenda kuba utaracyumvaga ni uko kibagiranye mm, akaba papa rero eh, yaracyibukije natwe dukomeza kucyibutsa Eh, uretse ko biranakorwa burya nta eh, buri gitambo cya misa iba iyo uteze iyo ukurikiye neza buri gitambo cya misa basabira papa umwepiskopi waho n'abasaseredoti yego ariko rero byavugwaga mu misa gusa ntabwo mwabivugaga gutya no mu biganiro bisanzwe no hanze munsabire munsabire kuko na papa yabivuze bwa mbere na mbere mu ijambo rye rya mbere aki- akiyereka abantu ntabwo ari abakirisitu gusa bari bategereje hariya ku rubuga rwa mutagatifu petero
Eh, tu- twese tuyisengesho tuba turikeneye kandi tu- eh, iyo nkunga tuba dukeneranye mu Mm, isengesho mm, Eh, ubundi ni ugusenga padiri cyangwa musenyeri gusenga wenyine eh, bi- biba bibogamye mhm, Eh, aba akeneye ko asenga hamwe eh, n'umuryango Eh, akaba awuri imbere ye awuyoboye ariko basengana mm.
Mm.
muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro murisanga umutumirwa ni musenyeri antoni kambanda kugeza ubu ngubu wayoboraga diyoseze gatolika ya kibungo akaba rero agiye kuyobora arkiyo diyoseze ya kigali asimbura musenyeri tadeyo ntihinyurwa wagejeje ku myaka y'itegeko y'izabukuru kuri telefone turi kumwe na jean dodiyo na remo nabo mbabwire ba- babaze utubazo tugufiya tubafatire icyarimwe tubanzirize kuri jean dodieu jean dodieu alo yego
eh, nanjye ndashimye kuba rwose muhaye felicitasiyo yego
ariko mfite akabazo k'amatsiko hari urupfu rwa padiri niba ari dominiko wategekaga univerisite ya ya padiri Kibuye.
dominiko karekezi yego Ah, rwari yego urupfu rutunguranye sinzi niba hari anketi hari icyo yabyaye ntabwo nicyo njye nashaka kumubaza ye urakoze sawa merisi reka duhite duha n'ijambo remo remo sarame u- wiriwe neza mwiriwe neza akabazo
Eh, njye nagira mubaze yego agira ikintu aza kutubwiraho Ah, urabona hari ubukoroni twagiyemo mu bihugu ariko tu- dusa na- na- n'abahisha Mm,
cy'ikintu wita ngo ni ubutinganyi hari icyo uzi ukuntu nkizi mu mbuze iki- uburyo kivuga mu kinyarwanda nkizi mu cyarabu noneho ugasanga nk'igihugu kimwe hano muri east africa cyangwa hano muri afurika iwacu gishyigikiye ubu kintu cy'ubutinganyi ariko katolike ika ikasa n'ibyihishe inyuma Nti- ntivuge ese iki kintu ara- araki- araki-
ye reka ar- ku buryo cyati kitazagera iwacu mu- mu mu rwanda ye urakoze yego murakoze ye monsenyeri jean de dieu na remo rero wabumvise
Eh, rakoze Eh, jean de dieu ndabanza kumushimira kumwifuriza ubutumwa bwiza kandi rero ndamushimira kugira ngo kuri iyi radiyo nshobore kugira icyo mvuga ku rupfu rwa padiri dominiko yaratubabaje cyane ariko hari eh, n'amakuru yashushe natanga urujijo padiri dominiko ya- amaze kwitaba imana bamujyanye mu bitaro i kigali bamukorera autopsy Eh, ariko kubera imbuga zihuta eh, wa- ba mbere basishe n'abatanga ba- bashyiramo urujijo ariko ubundi yazize uburwayi padiri dominiko yari afite uburwayi bw'umutima hypertension eh, ku buryo eh, yari ayimaranye igihe ubwo rero nijoro eh, udutsi twaraturitse mu mu mutwe aviramo imbere kugeza igihe eh, yitabiye imana mu gitondo tumusanga mu muvu w'amaraso eh, ku buryo nicyo ngicyo yazize nta ntaho bihuriye no kuba hari umugiranabi waba yaramugezeho cyangwa ngo abe yarishwe ni eh, ku rupfu ruturutse ku kintu kindi cyaba cyaramukomerekeje cyangwa umuntu wamukomerekeje
ye Eh, du- duhereye ku burwayi rero kandi na autopsy yakozwe nta gushidikanya ni urupfu rw'uburwayi Eh, ubwo ndaboneraho kubikosora wenda ku batarashoboye gukurikira amakuru yose Mm.
Mm, remo rero we ati rwose kiliziya gatolika mwakora iki kugira ngo ubutinganyi ni homosexualité muyikumire mu rwanda
eh, rakoze ubundi uretse na kiliziya gatolika no mu muco wacu ni amahano Eh, ibintu by'amahano nta n'ubwo umuntu akenera kubitindaho cyane kuko ni ikintu umuntu wese abona akamagana Eh, ikibazo rero dufite ni ni iyi nkubiri ituruka hanze muzi ko kubera itumanaho ubu ngubu amashusho mabi ki ajya mu bato mu rubyiruko eh, bi- bikototera ndetse n'abakuru eh, eh, ni ibintu biba bigoye cyane ariko ubundi na muri muri bibiliya birazwi sodoma na gomora eh, ni ni amahano noneho rero n'umuco wacu kirazira ni nta nta byegira ubwo rero eh, mu bushobozi bwacu eh, turakumira eh, uretse no kuba ari icyaha ariko ni cyane ni icyaha kontra natire donc kitari eh, muri kareme kamere muntu
ntabwo ari icya kamere muntu Mm.
Eh, turabikora rero eh, gusa nk'uko nakubwiraga eh, itumanaho n'uko igihugu ubu ngubu kigendwa n'abantu b'ingeri zose eh, bisaba ubufatanye guhera ku babyeyi eh, ku kiliziya n'andi matorero yose noneho na wundi ntabwo ntabwo tubiceceka Mm.
Mm.
kandi koko yari yavuze ngo muri- muricecekera ntacyo mubivugaho
Ewe, ari nicyo navugaga amahano amahano ahubwo mu banyarwanda iyo yavuze ahubwo uba uyahaye urubuga
Yego.
n'ubundi hari ibintu abantu badatindaho abantu bose bagaya bakamagana
ijwi ry'amerika umutumirwa musenyeri antoine kambanda kuri telefone turi kumwe na tomasi na jovan tomasi we
wi akabazo kawe
yego n'amahoro yego ni amahoro ese telefone yawe ko ivuga nabi harimo ikintu kiduhira cyane jya ku ruhande gatoya
ni ukubera ndahantu hafi y'ahantu hari garaje baguma bas- basudira ibintu nicyo gituma eee nuko
Ama- akabazo jye nagomba kagufi mbaze rero.
musenyeri yeee Je- hari ikibazo gikunze kuvugwa kuri bijyanye n'abatinganyi aho umenga ekereziya gatolika irahoze cyane mbere ugahura umenga hariho abasa n'ababishyigikira mugabo mu ibanga batavuga ababishyigikira Wagize uravuga urwego-
mu mu- mu- mu bayobozi se ba kiliziya
Eh, ba- abantu muri make muri rusange baba ari abantu bo muri ekereziya gatolika bamwe bamwe ugahora barashyigikira naho ku rwego rwa ekereziya bitaba bishyigikiwe eee
rero ukajya uhura no ku mbuga ngurukana bumenyi zimwe zimwe ziza baza baracisha ko za facebook n'izindi baka- ukaza wumva bariko bavuga yuko ngo papa yoba yavuze yuko ngo ataga icumuro kirimo ngo ngo ngo mu biseswarite ngo nta ngorane ngo nta cyaha bibonamwo n'icyitwa icyaha rero je nagomba mvuge nti ekereziya gatolika barabe ba- bagerageze ba- bave mu gacerere bavuge basemerere kuko ibyo o- twe tubyita ko ari ibintu bikwegera amahano isi bagerageze baze baravuga ntibagume mu gacerere ngo umenge ntibisanzwe kuko hariho n'ibihugu bimwe bimwe uhura mu gutanga imfashanyo muri afurika bababwira ngo nimubanze mwemere yuko abarongorana bahuje ibitsina ngo ba- barekuriwe atagi- atari icyaha mu gihugu urumva Eh.
nk'ibyo rero ekereziya gatolika ni nayo ifise abakirisitu nyamwinshi ku isi yogerageza igakura hasi ikavuga ikabyiyamiriza kugira ntibibe nk'ivumwe kuri ino si murakoze ikibazo cyane ni iki yeee urakoze toma hanyuma duhe n'ijambo na joseph ntabwo ari jovan joseph we
karame karame tomasi karame umbabarire ko nari numvise izina ryawe nabi akabazo Eh, kagufiya amahoro amahoro eee ni amahoro
Eh, ndamukiriza umutumire uwo musenyeri arakumva rwose
yego yego Ngo akabazo nari mfite ndashaka tugaruke kuri kariya kantu gato mwari mubuze kuri cya kibazo cy'abantu kwa- cy'abapadiri bafata mm, abana batoya ku ngufu Eh, ntekereza ko mu minsi ishize habayeho proposition y'uko ngo abapadiri bakwemererwa gushaka ese ntabwo bwaba ari uburyo wenda bwaba bubonetse bwo kugira ngo uh, bakire iryo rari ese nk'amwe musenyeri mu- mubitekerezaho iki kuri icyo kibazo cyo kurongora kw'abapadiri saba akabazo kanjye ntako murakoze Eh, urakoze nawe yoze monsenyeri mbe urakoze eh, eh, ku kibazo cya tomasi eh, papa hari igihe bamuvugira ibyo atavuze ntabwo ashobora kuvuga ko nta cyaha kirimo ijambo ry'imana muri bibiliya rirabitwereka ukuntu sodoma na gomora byarimbutse eh, kubera iki cyaha cy'ubutinganyi kuko ko um- umuntu na- eh, mu- imana yaremye umugabo n'umugore kugira ngo abe ari bo bagira umubanano eh, bagamije no kubyara naho iby'abantu bahuje igitsina ibyo ni amahano ni n'icyaha gikomeye na paul mutagatifu avuga ko abo ni abantu badashobora kuzinjira mu ngoma y'ijuru Ehm, ku rundi ruhande ariko wenda hari ikintu bitiranya Eh, hari abantu nyine usanga bara iryo rari ryarazamutse cyangwa se basa n'ababaye imbata rya- ryaryo Eh, ni abantu rero basabwa eh, ubwizige eh, ntabwo ica umubiri ku eh, ni nk'uko umuntu yaba ari arukorike iyo umuntu ari arukorike nta agomba kwirinda inzoga iramukurura ariko ntabwo agomba kuyinywa iramwangiza akangiza n'abandi nawe ubwe akiyangiza navuga rero ko ari nk'ubumuga ni nk'ubumuga ndetse nta gihe kinini gishize n'abaganga baravugaga ko yari iri mu zimwe mu ndwara deviyasiyo cyangwa dezordre psychique mentale ku buryo ntabwo umuntu yavuga ngo ni ukubera yuko hari abantu bafite iyo ngeso ngo noneho ngo biremewe cyangwa se ngo nta cyaha kirimo kuko icyaha icyaha kirareshya bisaba rero guhora umuntu
arikanuye mbese ari maso kugira ngo akirinde
ariko musenyeri ndumva hari igihe papa francisco yigeze kuvuga ntabwo nibuka aho yari akubutse mu rugendo ari mu ndege aganira n'abanyamakuru ndumva hari igihe yigeze kuvuga ati ndinde kugira ngo mbe nabacira urubanza
ariko ntabwo ntabwo yabaga avuga yuko atari icyaha ni ukuvuga ko umuntu nk'uwo nyine ufite iryo rari urwana naryo ahamagariwe kurwana naryo no kuritsinda kuko ni icyaha ni icyo ngicyo cyo kirareshya nta kugira ngo rero abikore ntago avuga ngo nta niwe urwicira mu by'ukuri
noneho tujye kuri kiriya kibazo cya yosefu cyo kubaka gushaka kw'abapadiri
ikibazo cya yosefu rero mu mateka ya kiliziya abasaseredoti bahitamo kudashaka ntawe ubibabuza iyo umuntu ashaka kubaka urugo ahitamo ni imihamagaro ibiri umusaseredoti no kubaka urugo ni uburenganzira bwe kandi ntibinavuga yuko umuntu washatse wubatse urugo umupadiri amurusha ubutagatifu icyo duharanira twese ni ugutunganira imana ni uko rero umuntu yiyumvamo umuhamagaro kandi agahitamo kudashaka kubera ingoma y'imana kubera urukundo rw'imana akabikorana ubushake ndetse abyishimiye kuvuga rero ngo abapadiri bemererwe gushaka kubera yuko wenda kuba kudashaka byabananiye ntabwo ari byo kuko ntabwo umuntu yakandira horoshye bibaye gutyo n'abashakanye baravuga bati noneho nanjye ubu ngubu umugore gushaka umugore birananiye ni mu dutandukanye n'ubu hari kenshi nyine baba basaba yuko abashakanye bahabwa uburenganzira bwo gutandukana muri kiliziya gatolika ntibibaho kugira ngo barongore abandi cyangwa se ate uwo bashakanye ni ukuvuga ngo mu buzima buri muntu agira umuhamagaro we n'inshingano ze mu mvugo ya gikirisitu niyo twita umusaraba wawe kandi niwo uzagukiza abapadiri rero ubupadiri buberanye no kudashaka akaba umubyeyi wa bose akakira bose kuko ni n'ikimenyetso nk'uko mu yezu abitubwira ba bagabo bari baragiye umugore wapfushije abagabo bakagenda abavandimwe be bakagenda bamu kugira ngo bacunguze umuryango akaza kugira abagabo barindwi yezu aravuga ati mu ngoma y'ijuru bamubaza bati si ubwo azaba uwandi uwo mugore mu bwami bw'ijuru yeza ati mu bwami bw'ijuru nta nta kurongora no kurongorwa nta mugabo nta mugore bazaba bameze nk'abamarayika ubusaseridoti no kudashaka k'ubusaseridoti ndetse n'uko abiyeguriye imana ni n'ikimenyetso ni ubuhanuzi bw'ingoma y'ijuru aho bose bazaba bameze nk'abamarayika kuko twemera ko gushaka ni ugu ni ugutsinda urupfu ko umuntu arabyara yapfa akagira uwo asiga ni ikimenyetso rero kizuka ni ikimenyetso cyo kuzuka cy'uko mu ngoma y'ijoro aho nta rupfu ruzaba rugihari nta mpamvu yo kurongora no kurongorwa no kubyara hano rero ku isi ikaba kudashaka kw'abapadiri n'abihaye imana ari icyo kimenyetso n'ubuhanuzi bw'ingoma y'ijoro ntabwo rero ari ikintu cyo gupfa gushyiraho cyangwa gukuraho
ariko ibiganiro birahari muri kiliziya Gatolika kuri icyo kibazo
hariho abantu babizamura ariko ugasanga impamvu batanga ni uko kuvuga ngo tworohereze abantu ariko ntabwo ntabwo ari byo uko abantu bifuza ibintu ntabwo ariko biba ari byo
ko ari icyemezo se cyashyizwe na konsile nta yindi konsile buriya yagikuraho
ariko kiliziya iyoborwa na wo mutagatifu yego
iba kandi ijya kugishyiraho mu by'ukuri kiba kiriho ariko wenda kitarashimangiwe kuko yezu ubwe niwe tugenderaho niwe dukurikira niwe musaseredoti mukuru udusangiza ku busaseredoti bwe ntabwo yigeze ashaka
muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga umushyitsi musenyeri kambanda umushumba wa diyoseze ya kibungo ariko wimuriwe muri arikidiyoseze ya kigali mu minsi iri imbere rero akazatangira imirimo asimbuye musenyeri ntihinyurwa wagejeje ku zabukuru biteganijwe n'amategeko ya kiliziya kuri telefone turi kumwe na kasiya kasiya ni we vuga cyane
ndabumva ndabumva mwiriwe neza wiriwe wiriwe akabazo cyangwa icyiyumviro
nagomba dusize utubazo nka tubiri gusa yego
ndabo reka mbanze ndamutse uwo mutarama wacu imyenda yanjye serege mushaje ese telefone washyizemo hopareri
yego cya yikuremo kubera ko ntabwo tukumva neza bandanya
ubu ngira ngo muranyumva
gerageza twumve
ariko rero ndavuga nti utubazo tubiri Mm,
ariko reka mbanze ndanamukeze kuko iryo teka ah, ritewe n'umukama nk'uko tubyemera muri ekereziya katolika mm,
hanyuma ndanamwifurije ubutumwa bwiza mhm.
kumbure atere ajya imbere ah, afatire ku ho mutama asubiriye yari agejeje yego hanyuma akabazo ka mbere ndashaka guca niba ko ndababaza eh, mu by'ukuri nibyo gukukuruka cyangwa kujya mu za- mu karuhuko k'izabukuru ariko nkasha nibaza mbega nimba umuyobozi wa wa diyoseze imwe ashobora kujya mu zabukuru kumbure ngira ngo ekereziya ibona ko imyaka idashobora kumworohereza kugira ngo abandanye arangura ubutumwa nk'uko byategereza Mm,
si kuvuga uwa diyoseze imwe mm, kuki umwungere wa wa ekereziya nawe ku isi yose akantu bita ngo akukuruke ankoresheje ijambo nyine ryo kujya mu karwa k'izabukuru kuko nawe nyine imyaka niko se kasiya ntafite kasiya ubwo ntiwibeshye none se eh, papa benedigito si umukukuruke ntiyibereye hariya ntari mu kiruhuko cy'izabukuru
oya umunyamakuru nawe nu- ntuhave ugerageza ku- ku- gufatira kuri ibyo yereko okay habaye nk'ubwa mbere bibonetse bijya bintu kandi si kuvuga ngo niko byari bisanzwe bitunganije kuko nanjye ndi umukatolika yego musenyeri kambanda arakwisubiriza noneho yege unshubije mu myanya yanjye ibandanye
hanyuma aka kabiri ni inka n'ikiyumviro nashaka guteka ubuterera iyo ndakoresha imbuga ngurukanabumenyi kenshi ndazisoma ndasoma ibijyako kenshi ibyo rero bigize mbona imyifatire bamwe bamwe usanga bariko baracyoza ekeziya bazana ibintu by'ibishusho mu bavuga amajambo ahanitse nkagira ngo rero nk'abongere ba ekeziya nimba babibona biruvuga ku isi aka gatatu ndashimira cyane abongere ba ekeziya kuko baritwarika cyane neza y'abakristu reka mbere ndetse n'ineza y'abanyagihugu bose baranahanura mu nyandiko mu mvugo no mu nyigisho mu rusengero amaze nkagira ngo hari ikibazo cyadutse kuva muri bibiri na cumi na gatanu ni ukwita nka konfi hagati y'u rwanda n'uburundi nkagira ngo nk'umwungere wa televiziyo nimba ntagiye kubaza ikibazo kitari gikenewe mugani bakaba gikenewe nk'umwungere wa televiziyo ntaco bokora nk'abungere ba televiziyo b'ibi bihugu bibiri kugira ngo bagerageze ku kunywanisha ibihugu kugira ngo n'abakirisitu b'ibyo bihugu bashobore kutazokwitara kurusha reka ndanabashimire ko mwampaye akanya oya hinira hiniraho kubera ko am- iminota irimo iragenda kasi yatubabarira rwose
ego mbega nyine namwe muzosubira kugura ryari ko mengi amezi bari babahaye yaraheze karayo kabazo
ibyo ngibyo na- ntabwo njye ntabibonera igisubizo ariko aba- ababishinzwe babirimo bazabasubiza mu minsi iri imbere ndabikwemereye urakoze kasiya
namwe murakoze cyane ye monsenyeri kasiya ntiwamwumvise Oya.
rero yego
Eh, arakoze kasiyani kandi nanjye ndagusuhuje Eh, ya- iyo numvise neza yavugaga kuri ko papa nawe ni- niba ashobora kujya mu kiruhuko cy'izabukuru ye
Eh, nibyo eh, papa nawe ashobora kujya mu kiruhuko zabukuru ntabwo wenda byari bisanzwe uretse ejo bundi papa benedicto wa cumi na batandatu yabikoze ariko ubundi ni ibintu bishoboka Eh, nta n'icyamubuza cyane cyane ko nka papa yaratangiye kubona ko eh, ibyo asabwa gukora nubwo aba afite abamufasha ariko ibyo asabwa gukora bigenda birenga intege nke kwigisha eh, kugenda cyane cyane ingendo Eh, urabona nk'ubu ngubu buri buri myaka ibiri haba ihuriro ry'urubyiruko ku isi yose Mm.
Eh, Journée mondiale de la jeunesse.
papa yohani pawulo wa kabiri yatangije Eh, forumu de jene ah.
Eh, iyo iyo habuzemo papa usanga iryo huriro ri- rituzuye urubyiruko rurababara cyane Mm.
nka papa rero benedicte yara- ntiyaragishobora kujya gu- gukora ingendo nk'izo no kuyobora imihango nk'iyo ngiyo ngira ngo niho yabonye ko byiza yaruhuka kandi Ubu rero yarabitangiye kandi byaragaragaye ko ibyo ibyo kasiyani yibazaga bishoboka ariko rero no mu mategeko ya kiliziya birateganijwe
Eh, bira- nta myaka yego ni imbaraga ze gusa Mm.
ariko yemerewe kuba yarekera yatanga umwanya mbese renonciation mu gifaransa
Eh, birashoboka kuko mm, yarabikoze Eh.
kandi si uwa mbere na kera hari undi mupapa papa celestine eh, wo mu kinyejana ngira ngo cya cumi na kabiri Mm.
yarabikoze Mm.
yego noneho rero kiriya ni ikibazo cya politiki sinzi eh, ntabwo byari biteganijwe ariko niwe mushyitsi ikibazo hagati y'u rwanda n'u burundi ntacyo kiliziya gatolika yakora kugira ngo inwanishe ibihugu byombi
Eh, ibiri mu bushobozi bwacu ni ukuvuga ngo abayoboke ba kiliziya gatolika abasaseredoti n'abepiskopi turahura Mm.
buri mwaka eh, dufite inama ebyiri dukorana kubera n'ukuntu uburundi kera byahoze ari konferanse episikopari imwe hanyuma uko diyosezi ziyongereye uburundi bugira konferanse episikopari yabwo ni ukuvuga aricepisikopi wabo n'u rwanda rugira provensi ekeresiyasitike yarwo na ekipisikopi w'u rwanda ariko kubera ayo mateka n'umurage dufitanye buri mwaka nk'abepisikopi turahura kabiri
b'abanyarwanda n'abarundi abanyarwanda n'abarundi tukaganira ku bibazo by'iyogezabutumwa hari byinshi tuba duhuje ubu urubyiruko tugira icyo ihuriro ry'urubyiruko rwo mu karere turahura n'uko ubu ngubu bisigaye bitugora kubera ibibazo by'umutekano ariko ubundi ni ukuvuga ngo abakirisito hagati yabo nta kibazo gihari wenda duhereye aho ngaho byazagenda bituma uretse impamvu za politike ntacyo umurundi apfa n'umunyarwanda ni abavandimwe ni abavukanye rero twebwe twubakira hasi ndetse iyo mbuto iyo mbuto y'amahoro n'urukundo n'ubuvandimwe abantu muvuga rumwe nk'uku nguku tuvuga rumwe ni ikintu gikomeye cyane ubwo rero dutanga fondasiyo n'abayobozi bacu bashobora kubakiraho naho ubundi hari urwego tutageraho rwa politiki rutari mu nshingano zacu twishyikira turabikora
iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga nduzi tugenda dutera tugana ku musozo umushyitsi rero mbibutse ko ari musenyeri antoine kambanda musenyeri intego yawe ntabwo namenye uko nayivuga mu kiratini ariko mu kinyarwanda ugereranije babeho neza nimba nibuka neza
intego yanjye iyo ugiye mu ivanjiri ya yohani umutwe wa cumi yego umurongo wa cumi ni aho ngaho nyikura aho yeza avuga ngo nazanywe no kugira ngo bose bagire ubugingo kandi ubugingo busagambye mu kilatini rero bikaba uti vitam abeyante kirizeye lavi mezeyi havu rayifu ubwo ugiye kuba resheveke wa kigali uzayikomeza
niyo nzakomeza kuko niyo ntego yanjye nk'umwepisikopi kandi n'ahariya nzaba nkomeje kuba umwepisikopi
ariko ufite uburenganzira bwo kuba wahindura
nshobora no guhindura ntabwo bimenyerewe ntibisanzwe kuko buriya n'uwo n'uwo nsimbura musenyeri tadeyo yabanje kuba umwepisikopi wa cyangugu yego intego yari afite yari uti undi umusinti bose baba umwe yego
nawe niyo yakomeje ibisanzwe rero ni ukuvuga ngo umurongo w'ubutumwa umurongo mugari aba ari umwe unajyanye n'umuhamagaro w'umuntu yego ubwo rero abakirisitu bawe bagutegereje muri kigali mu magambo makeya ubwo bumvise iri buriro ry'ubutumwa uzaba ubashyiriye uzaba ugiye gusangira nabo muri iyi myaka iri imbere yego musenyeri ndagushimiye cyane rwose ararekwa ntashira ariko nizere yuko n'ikindi gihe tuzabakenera muzatwemerera tukongera tukaganira murakoze cyane rwose
murakoze kandi namwe bose ndabashuhuje imana ibaha umugisha murakoze cyane rwose ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti mwese uko mungana namwe ndabashimiye nshimiye uko mwitabiriye iki kiganiro n'umushumba wa kiliziya Gatolika ya diyoseze arikidiyoseze ya kigali ugiye gufata imirimo vuba ngaha mwese mwese murakarama mu masogonda makeya ni udukuru tugufiye turashimiye mugenzi wacu Thomas Kamirindi ku kiganiro muri